my people, not be small thing, o oh. you know say when i go dey say there is no smoke without fire my people, my people, my people. i don't want just believer. true true there is no smoke without fire because when people go dey tok say whatever you do anything when you sow now you go reap say smoke no day you should dey blow smoke fire must surely come out my correct people. This one now when una wan here, so it e will baffle now. una it don't happen again for palace my correct people, only of ife wife when they call olori mariam hmm dem say he own don pass be careful They say olori mariam Oh, he don't overdo my people i never see where person go go dey do something if dem dey even dey talk am say the person dey do am say make as e dey do am reach make e stop e no go stop o e go continue to dey do some kind things when e dey very very difficult for people to believe and the kind thing when e dey do my people hmm e don too much the kind thing when e dey do e don too much hmm my correct people, pipo olorimarian don do again last time for year na im we fit hear say olorimarian go dey catch her for near tadenikawo school hmm for akure olorimarian na im make oni of ife tell queen naomi say make e change tade school dem come change e school now again my correct people you know say olori mariam force herself come uh, eh, wetin dem call am the this thing wey kabiyesi do wey yalaje just do olori mariam force herself go olori mariam and kabiyesi dem no dey talk they are not in good terms e just force herself appear for there by herself olori mariam right now my correct people na we don hear again say olori mariam afta olori mariam comot again o olori mariam don tok say eh, na since wen e tell caviarcy about queen naomi na im caviarcy dey bone am na im caviarcy no wan use ear hear am say wetin she talk, she no talk bad o oh. you understand say she no be talk bad o oh. so na wetin she talk. be say she just tok say make Eh, onion why onion fife no ask queen ami make queen come dey stay palace like say marian dey stay palace my pipo marian no dey stay palace o oh. This time around onion fife don warn her you understand onion fife don warn her seriously make e stay away Ah, make e comot e mouth make e no ever hear say he mentioned tadenika own name or queen ami name again make e do her own because queen ami no dey even dey know weda and dey or e dey exist queen ami dey mind her own business my people, because of wetin olori and do before They you know say my correct pipo e get gist wey i want to tell you now you know say olori marian kabiyesi put down for suspensions suspension say make e not come palace Now dem take put down but he come as yalaje come help am beg yalaje come beg dem come allow to come do eh, wetin dem call am to come do dis thing ola eh, aje festival as he come do aje festival again my pipo i no know wetin dey worry olori mary her olori mary no dey get rest of mind if he just dey hear queen Ami name queen Ami wen be say she don first disturb he don vex dissolve with naomi di time wen queen naomi newly marry kabiyesi na im kabiyesi carry queen naomi go olori uh, where they dey do something and olori was there kabiyesi abandon queen naomi for where queen naomi for sit down e come like queen naomi come tell person say make dem call kabiyesi ah ah why you go leave her only im sit down for there kabiyesi come say eh e no go fit sit down near her becos of say queen naomi dey see her period shebi una dey understand me so so i wan just tell una how small thing, how olorimeria don do queen naomi reach no be small thing, this olorimeria don dey do for queen naomi body na dey hear me so my correct people. una know say dem call kabiyesi tell am say dem see olori say dey go queen naomi side for wia tade dey again for akure na im kabiyesi come send pipo make dem go carry am na dem come carry am come palace again o dem say dis one just dey happen of recent so na dem come take carry am come right now wetin e dey make us to understand olori mariam come begin dey cry He say because of say e no believe say kabiyesi go dey behave like this to am i come say hmm so you be think say kabiyesi go come talk to your slave because you use your money take marry am right so he say e no believe say kabiyesi go do like this to her because of another woman na he come dey cry o kabiyesi say i no do anything to you because of another. i don warn you several times say stay away from my son i no wan see you e say e go meet queen army e be dey go meet queen army na im make am go akure so that e wan beg queen army make queen army forgive am na im make am she come ready dey go akure no be say e mean anytin she come begin dey cry dey beg caviarcy no be say e just wan beg am say make queen army for forgive am na im make am e ready dey go akure Not be there for anything or for nothing You not just plan am like that to the go there you understand imagine that. imagine my people. you know say did the verse caviarcy be say olori mariam refused to lead her to to eh, beg caviarcy He refused to lead am you know e supposed to lead am He go beg caviarcy say make caviarcy forgive her. He no go do wetin he do e no do like that, o e still dey there dey phone like say she no do anything. she no know say wetin she do so dem no dey do person born you no born i no use pikin laugh am o oh. ehem you know say i use pikin dey laugh am born you no born na only you na na na na na only you na you go dey pursue dey follow tadenika for nyash nyash you wan know where tadenika will go now because of you This is the second school wey they change for tadeso because of dis olorimarian becos dem no wan make olorimarian know where tade they go school we go still go i don't know anything they know am go say e go pretend say he they go back queen naomi Now he make him. you understand my people? hmm so my correct people, this one now make onion pipo shock Oh wetin olori mariam dey talk for here say e just go no be say e plan anything. e just go go beg queen naomi because of wetin dey happen Because of wetin she don talk before concerning queen naomi He say he no dey hold queen naomi make e no come marry caviarcy o He say but he just wan beg say make queen naomi forgive her for everything wey she don do you understand and again if you just go tade school say if tade nkawo don close for school e go just use the opportunity e go come drive am go house like say mama follow am go so dat queen go allow her to enter im house hey see dis woman o you wey be say we know your babalawo your babalawo dat man wetin be im name wen queen be di pikin broda sister in law friend abi wetin dem call am na you don talk say you wan go you wan go uh, eh, tadenikawo you go use all those uh, hey we reject am in jesus name every plan wey olori mariam dey plan concerning tadenikawo and queen naomi e no go succeed in jesus name my correct pipo mariam say e no get anytin wey e go do o e just go say make e beg make e go beg queen naomi and make e just say hello to tadenikawo for school e nothing more than that. He can't beg